turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiane ninahazwe ingingo nkuru nkuru ziyagize urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ku vyaha bitandukanye mu rwanda ribe mu mpfunyapfunyo rwongereje ibyaha rwagiriza Aimable Karasira yahoze ari mwarimu muri kaminuza akaba akunze no kumvikana mu biganiro bine bagura ubutegetsi bw'u Rwanda icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo aho uyu Karasira yasanganywe amadolari ibihumbi icumi magana cyenda mirongo inani na rimwe amayero magana atanu makumyabiri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana mirongo ine na bibiri by'amanyarwanda ndetse no kuri mobayiro mane ye akaba yarasanzwe afite miliyoni cumi n'imwe unitiyari murangira avugira ribe mu burundi naho muri make hakomeje kuvugwa ikibazo cikena ry'isukari muyagezweho irya nino ku isi tubafitiye harimwo ay'igitero cahitanye abanyagihugu barenga ijana na mirongo itatu muri burkina faso n'urupfu rw'umuvugabutumwa w'icamamare temitope baloguna joshua benshi batazira tibi joshua aya makuru yose turarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu amakuru yacu tuyahere muri burkina faso abasivile barenga ijana na mirongo itatu mu kigwati citwa solane kiri mu ntara ya yaga iherereye mu buraruko bw'ico gihugu baguye mu gitero abitwaje ibirwanisho bagavye ku mihana yabo mu bucagucagu bwo kuwa gatandatu iki gitero nico ca mbere gihitanye abantu benshi kuva intagondwa z'abayisilamu bagendera ku ihame rya jihad zitangura gukora ibitero muri ico gihugu umwe mu bategetsi vyaho vyabereye yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko abateye baje bagana ahari ibirindiro vy'abanyagihugu bafasha abajije umutekano kurwanya iterabwoba bari mu citwa les volontaires pour la défense de la patrie inyuma yo gutera ivyo birindiro baca birara mu banyagihugu amazu atari make yaraturiwe co kimwe n'isoko rikuru ry'ico kirwati nk'uko uwo ajeje umutekano abandanya abibwira afp leta yemeje ibitigiri vy'abakiguyemo kuri uno wa mungu yongera ica ishinga ikigandaro c'imisi itatu kiza catanguye ntawiritirira iki gitero bikekwa ko cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu bagendera ku ihame rya jihad ibitero vy'uwo murwi w'iterabwoba kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bimaze guhitana abanyaburkina faso barenga igihumbi n'amajana ane tuve muri burkina faso twerekeza muri nigeria aho umuvugabutumwa w'icamamare temitope boluguno joshua benshi batazira tibi joshua yitavye imana icahitanye umye nigeria ku myaka mirongo itanu n'indwi ntikiratangazwa binugwanugwa ko yoba yashengeye ku munsi wa gatandatu inyuma y'ikiganiro cikibiriraho live mu rurimi rw'igicongereza yarahejeje gutanga ubutumwa bwacishijwe ku rubuga rwe rwa facebook bwagize buti imana yatahukanye umukozi wayo mu bwami bwayo ibihe vyiwe vya nyuma yabimaze akora ubutumwa yari yarahamagariwe iragi ryiwe ryo kwitanga no gukunda imana ntirizigera ryibagirana naho uwo muvugabutumwa yari akunzwe cyane ku mugabane wa afurika ingisho ziwe akatari gake zavuzwe ko ibitandukanye abaharanira agateka kazina muntu bamwitwariye mu kwezi kwa kane muravyibuka bavuga ko yarenze akarimbi mu kuvuga nabi abakundana bahuje ibitsina nyuma y'uko kwitwara urubuga rwa youtube rumuhagarikira umuhora wiwe ruvuga ko yawucishije ko imvugo zuzuye urwango hari abandi yamara bamushimagiza bavuga ko yari afise ingabire idasanzwe yo gusengera abarwayi indwara zitandukanye zirimo na sida bagakira ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye agezweho ijya n'ino ku isi leta zunze ubumwe za amerika umuryango w'ubumwe bwa buraya ubwongereza irlande na canada baratera ivyatsi ingingo ya nigeria yo guhagarika ikoreshwa ry'urubuga rwa twitter muri ico gihugu mw'itangaza abaserukira ivyo bihugu muri nigeria basohoreye hamwe bavuze ko ukwaka abanyagihugu uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro atari wo muti nigeria yafashe iyo ngingo inyuma y'aho sosiyete ya twitter ifise ubutumwa bwa perezida muhammadu buhari yacishije kuri urwo rubuga isigura ko ari ubutumwa bwari bunyuranye n'akarangamutima k'imikorere yarwo leta ya nigeria ntiyavuze ikiringo ino ngingo izomara abandi bashikirije amakenga y'ihagarikwa ry'urwo rubuga barimwo abaharanira agati k'akazi na muntu bavuze ko ibi bizotuma hari amakuru menshi abanyagihugu bataronka rusansuma yakozwe n'ikigo citwa noi yerekana ko abanyenigeriya bakoresha twitter barenga imiliyoni mirongo itatu n'icenda ano makuru yose n'ayandi abagezeho hirya no hino ku isi y'ijwi rya amerika mushobora kuyasanga ku rubuga rwacu rwa interineti arirwo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahereye mu gihugu c'u rwanda aho urwego rw'igihugu rujejwe gutohoza ku vyaha bitandukanye ribe mu mfunyafunyo rwatangaje ko rwongereje icaha co kudasobanura inkomoko y'ubutunzi ku bindi bitatu aimable karasira yagirizwa karasira aimable yahoze ari umwarimu muri kaminuza y'u rwanda kugera ino saha rero yagirizwa ivyo vyaha bitatu hakiyongerako n'ibindi birimwo ivyo guhakana jenoside yakorewe abatutsi avugana na mugenzi wacu venuste nshimiyimana akorera ijwi rya amerika i londres mu bwongereza umuvugizi wa rib thierry murangira yatanguye amusobanurira imiterere y'icaha gishasha cegetswe kuri karasira icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo cyaje cyiyongera ku bindi bishingiye ku iperereza aho uyu karasira yasanganywe mu nzu amadolari ibihumbi icumi magana cyenda mirongo inani na rimwe amayero magana atanu makumyabiri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana mirongo ine na bibiri by'amanyarwanda ndetse no kuri mobayiro mane ye akaba yarasanzwe afite miliyoni cumi n'imwe iki cyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo akaba ari icyaha kijeri cya kane cyiyongera guhakana guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi icyaha cyo gukurura amacakubiri ibyo bikaba ari ibyaha bine bigize dosiye ya karasira none se kuba karasira afite umutungo w'amafaranga angana atyo akaba avuga ko yayahawe hari ikimubuza kugira impano ahabwa n'abamukunda ahangaha ntabwo turatandukanya ibintu turatandukanya impano no guhabwa amafaranga kugira ngo ukore icyaha runaka iperereza ry'ibanze ribu yakoze rigaragaza neza ko amwe muri ayo mafaranga karasira ayahabwa n'abantu baba hanze y'u rwanda aba bantu akaba ari abantu bazwi barwanya leta y'u rwanda bazwiho ndetse ibikorwa byo gupfobya guhakana jenoside yakorewe abatutsi gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside bagamije gukurura amacakubiri mu banyarwanda abo bantu rero bakoresha amafaranga bafite bakayaha abantu nka karasira n'abandi kugira ngo babavugire ibyo bashaka ko bavuga bigamije guteranya gukurura imvururu banyarwanda ndetse no kuvuga amagambo nk'ariya akoze ibyaha akurikiranyweho ayo rero ni amafaranga akomoka ku cyaha murashaka kuvuga ko ayo mafaranga yahawe hari icyaha yakoresheje cyo guhungabanya se umutekano w'igihugu amafaranga yahawe kugira ngo akore ibyaha bimwe muri bakurikiranye guhakana no guha ishingiro jenoside ndetse icyaha cyo gukurura amacakubiri ayo ibyo ni bimwe mu byaha akurikiranyweho bituruka kuri ayo mafaranga agenda ahabwa akajya akoresha imbuga nkoranyambaga kugira ngo akore ibyaha nk'ibyo ngibyo none se hari hari icyemezo mufite cyerekana ko ayo mafaranga koko ari impano kubera ko karasira yari umukozi yarakoraga afite uburenganzira bwo kuba yarabitse amafaranga ku buryo mushobora kuba mwaramusanganye amafaranga nawe yibikiye iperereza riragaragaza aho amafaranga amwe muri ayo ko aturuka kuri abo bantu nk'uko nabisobanuye ndetse iri tegeko ry'ubwaryo riravuga ati umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha iyi ni ingingo ya cyenda y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa aha rero ikindi ni uko ndetse usibye n'ariya twavuze hari n'andi menshi ari mu madovize atandukanye ari mu mabanki ku makonti atandukanye mu mabanki atandukanye tutari butangaze umubare wabyo kubera impamvu z'iperereza nayo arahari ayo ngayo ku buryo nta burenganzira se afite bwo guhabwa impano iyi n'iyi ntabwo twavuze ko adafite uburenganzira umuntu wese aba afite uburenganzira bwo guhabwa impano ariko igihe cyose ku mpamvu z'iperereza wasabwa kugaragaza inkomoko y'ayo mafaranga urayigaragaza ariko iyo utabashije rero kugaragaza inkomoko y'amafaranga ibyo biba bigize icyaha nk'uko iriya ngingo ibisobanura umuntu wese udashobora gusobanura inkomoko y'umutungo afite ugereranyije n'ibyo yinjiza byemewe n'amategeko aba akoze icyaha none se mu gihe ari impano guhana impano hagati y'umuntu n'undi hari itegeko aho mu rwanda rivuga ko bagomba kugirana inyandiko bagomba kugirana amasezerano venus turakoze cyane turatandukanya impano we rero ntabwo ari impano yahawe ni amafaranga ahabwa kugira ngo akore ibyaha ibyaha nka biriya navuze hejuru ntabwo ari impano rero gusa buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa impano nta kibazo kirimo ariko rero guhabwa amafaranga kugira ngo ukore ibyaha runaka ibyo ni byo itegeko rivuga kandi bihana hari icyaha mu murega nyirizina ku buryo mwashatse ibimenyetso mukabona ko ayo mafaranga mwabonye iwe yakoreshejwe icyo cyaha noneho mukifuza kumenya inkomoko yayo venusi iyo iperereza rikorwa ntabwo wirimita ngo ndashaka ibi bimenyetso cyangwa ndashaka biriya ushaka ibimenyetso mu buryo bwemewe n'amategeko mu buryo ubwo ari bwo bwose bugaragaza icyaha uburyo yagikoze iperereza rero ryagaragaje ko hari n'amafaranga ayo twavuze menshi adafite ibisobanuro byayo atabasha gusobanura aho akomoka illicit enrichment mu rurimi rw'icyongereza none azagezwa ryari imbere y'ubushinjacyaha dosiye ya karasira irashyikirizwa ubushinjacyaha kuri wa mbere tariki indwi z'ukwa gatandatu venuste nshimiyimana arakoze tukiri mu gihugu cy'u rwanda bamwe mu banyagihugu basenyewe n'imitingito yakurikiye icira ry'ikirunga ca nyiragogo ntibipfuza kwimuka aho bari baba ahubwo basaba leta kubafasha kugira ngo basanure amazu yabo ni inkuru tubaza mugenzi wacu jean batiste ndabananiye ngewe nshaka gusubirayo ariko ikibazo ni uko amahindure gatse gagatembana iwacu amazu gakaba garagiye nta gikoresho na kimwe twasigaranye n'umugabo twaratatanye ntabwo tuzi ngo yahungiye abana turi kumwe nanjye ntugenda agatura aho hantu atari guriya muntu ko twe duturiye ikirunga abanjye ndabo turi kumwe nibo bagenda mu mbazi ndi gutegeza iyo nzasohorera aho twabaga harahiye harakongoka najya gutura he ko habaye amatungo naje gutyo buri buri umugabo wanjye twaraburanye umukobwa wanjye twaraburanye ndi mu gahinda gakomeye abo ni bamwe muri izo mpunzi bavuga ikinyarwanda aba bavuga igiswahili nabo intero ni imwe sinshobora gusubirayo kuko amazu twari dutuyemo mu gace ka bohine sinzi n'aho umugore wanjye ari nta mazu twajya kubamo buri kimwe cyose cyabaye umuyonga n'imyenda nambaye nyihabwa n'abandi yewe sinanze gusubirayo ariko ninsubirayo nzajya noneho jye nari umupangayi n'iyo nzu nakodeshaga yarahiye twabapangayi dufite ikibazo cyihariye kandi turi benshi nibabarura abari basanzwe bafite amazu bakabaha aho kubaka bakanabubakira twe tuzajya he nta gutekereza mfite kuko ibintu byose byahiye nibyo twese turi abapangayi ntabwo dushaka gusubira aho twari dutuye uhatura ejo niba ukinzuye umuyonga iki kibazo cyo kuburana n'imiryango yabo kiri mu byabateye kuzinukwa ahantu bari batuye ubundi amazu y'ikirunga ahita ahindura umuyonga ikintu icyo ari cyo cyose ahuye nacyo ibi bishimangirwa na jafari tubanambazi umuturage wo mu murenge wa gisenyi rubavu wabyiboneye muri bibiri na kabiri ubwo iki kirunga giheruka kuruka ndibuka icyo gihe hari etaje biri imbere yayo turavuga tureka turebe iriya etaje uko biragenda igera kuri etaje isa nkaho ihagaze hashize umwanya tubona irayizengurutse mu masegonda make ya etaje yayisigwa yose etaje turayibona hahita haba puranka haringaniye neza nk'ahantu hatigeze inzu bizimana emi bya mungu ni umushumba mu cyitwa tabernacle buranamu ariko avuga ko atari idini cyangwa itorero ni nawe uyoboye impunzi ziri muri iyi nkambi ni umwe mu bavuga ko nta mutima bagifite wo gusubira iwabo muri kongo ashingiye ku gihombo gikomeye yagize n'ingorane abahungiye muri sake muri kongo bahuye nazo izo ngorane zirimo kugabwaho igitero n'umwe mu mitwe yitwaje intwaro ikorera muri kongo nari mfite pano nari nayiguze amadolari magana atatu makumyabiri na televiziyo flat screen nari nayiguze amadolari magana inani iby'intebe byo bitanda amamatera inzu yo nayubakishije ku bihumbi bine pariseri nari nayiguze ibihumbi bitandatu by'amadolari ubu hari hageze ku bihumbi cumi na nabashije kuramura madame wanjye afite uruhinja rw'icyumweru ubu tuvugana aho nari ntuye ntabwo wahamenya harangije kwiyongeraho nka 4 metre kuzamuka hejuru z'amakoro metero enye z'ubujya hejuru twasaba ko leta y'u rwanda yo yadufasha ikaduha ubuhungiro nk'abantu bahungiye sake benshi barapfa babambura n'ibintu byabo idolari rimwe riravunja amafaranga y'u rwanda atari munsi y'igihumbi bizimana yongeraho ko yasohokanye gusa bibiliya n'igitambaro cyo guhekamo umwana ko imyenda n'ibindi bitambaro byo guhekamo umwana babihawe n'inshuti n'abavandimwe pasiteri bizimana yanaziniwe umutima n'urupfu rw'umupasiteri mugenzi we wari umuturanyi n'inshuti wahitanwe n'amahindure ya nyiragongo twari tuvuye mu kazi k'ivugabutumwa umupasiteri mugenzi wanjye wari watashye mbere moyize kivura ari kuruhuka kuko yari amaze iminsi ari kubwiriza ananiwe we yahiriye mu nzu n'umuryango we umudamu we n'akana we yari yamanutse imbere yanjye ngira ngo yamenya amakuru mbere yanjye kumbe abari bari baturanye nawe bambwiye ko bamusize we aryamye baramubwiye we n'umunaniro yari afite aravana ari kumva bitari buhagere umuntu wawe mwabanaga isaha ku isaha ugatekereza uburyo ki yahiye kabikoro madame we niwe warwajije madame wanjye kwa muganga yagiye kubyara kubyakira bya kimubiri ntabwo bikunda ijwi rya amerika yashatse kumenya icyo leta y'u rwanda ivuga kuri iki cyifuzo cya zimwe muri izi mpunzi zifuza ubuhungiro mu rwanda yanashatse kumenya niba hari ibiganiro byaba biri guhuza leta y'u rwanda n'iya kongo cyangwa niba biteganyijwe mu rwego rwo gushakira umuti iki kibazo cy'abanyekongo bavuga ko bazataha ari uko leta yabo yateguye ahandi ibatuza twagerageje kubaza minisiteri y'u rwanda ifite impunzi n'ibikorwa by'ubutabazi minema kuri uyu wa kabiri akoresheje ubutumwa bugufi bwa telefone claude twishime ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru muri iyi minisiteri yamanje kuduha ibisubizo bidahuye n'ibibazo twari twabajije yadusubije ko abanyekongo bakiri mu rwanda bakomeza gufashwa ariko ko ushaka gutaha ataha twongeye kumubwira ibibazo dushaka gusubizwa ntiyagira ikindi arenzaho kugeza saa sita z'amanywa kuri uyu wa mbere muri iyi nkambi ya busasamana hari impunzi zirenga igihumbi na magana ane ku ikubitiro iyi nkambi yari ifite impunzi zirenga ibihumbi bine muri bwa butumwa bwa telefone twishimiye yavuze ko kuri uyu wa kabiri hatashye mirongo inani jean batiste ndabananiye ijwi rya amerika i rubavu ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda dutandukira yavugwa ku burundi aho ikibazo cikena ry'isukari kimaze amezi abiri kibandanya kunyuka ishami ryigenga parsem risaba leta kureka abandi bacuruza bakinjiza isukari mu gihugu aho kurekera urudandazwa rwayo ishamwe ryayo ryonyene rimwe susumo ibindi tubibaza mugenzi wacu elojurika neza ishyirahamwe pasiteme rihamagarira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro kugira bagere ku iterambere rirama rivuga ko mu matohoza ryakoze ryasanze bimwe mu bituma isukari ikena ariko yijukiwe gucuruzwa n'abantu benshi harimo abayobozi ubwo umukuru w'iryo shirahamwe iyo ucuruzwa rw'ikintu kanaka rugiyemwo abantu benshi ni ngombwa ko kinyegezwa faustin ndikumana ariko amenyesha ko bitagoye gufata inyuruzwa ry'isukari na rya hari inzego zibijejwe nta yindi nzira kuko iyo sukari nubwo yo ija hanze amafurode yabwiza ko ariyo ufata kuko inzego zibijejwe zirahari cyane ubwo bamwija gukora ngo inzoga zitagira hari udomande y'inzoga zitazitemewe n'amategeko biba ija gukora naho nyine umva inzego zari zihari haba nk'ubugenzuzi bukuru bwa leta documentation haba nk'amakomisiyo parlementaire nta n'umwe agira ankete neza kuri ibyo bintu basohore ikintu cerekana ingene biba biriko biba biriko biraja uvuze yuko isukari muri sosumo ibikwiye iyo habaye apere d'offre kugira ati abantu bemerewe kuja gutora isukari muri sosumo canke anahanana iyo apere d'offre ibajyana amakitere bakurikiza abo bantu baza gutora isukara cyangwa baza gutora isima muri aba bitiriza kubera ku mugaragaro hakabanza kuba icyo bita kitere do selection kandi abantu baganiriza bakaba bazi bakamenyekana amazina n'ibica bizi ubwo wese ngo nobijamwo nobijamwo ntanzaya ntanzaya adashobora kuronka niyo yisi ugasanga kugira bayihanahana ico kintu leta niho hantu yobanza kurabira iyo selection kigenda ikurikirana mu gihugu cyose isukari yabaye umuzi wibuye abakenyezi bo mu ntara ya kibitoke mu buraruko bushira uburengero bejeje ibikaju bo basanga ari abahirwe kuko babihura bakabikoresha nk'isukari ariko ni ukubura uko bagira kuko ibi bintu babimazemo ukwezi kurenga nta sukari tukironka abana baraguye umwumwa natwe ubwacu inyota iratwishe nta sukari tukironka bararira nyine abana bariko batubaza icayi tukaba ico tubisha kuko ntitokibasirwa ngo tubabwire ati isukari yarabuze bavyumve icayi nikiboneka kugira ngo turonke ingene duha n'ubuyi abana turinda guteka guhura imiseke akaba ariyo amazi y'imiseke tukayashyira mu mazi no mu buyi hama tukabona umwe duha abana ubuyi kubera kubura isukari ikibazo cy'isukari kirabaye ndase cyane buke bwe kugira ngo henda henda umwana nyene pe kumuhaha umwana yawe kubugora mwebwe umuseko yakora buke buke mubwo ntiyokora nk'isukari bamwe mu bajeje intwaro nka Gervain Ndiho atwara zone Nyakabiga ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yagize Sosumo guha isukari igenewe abatahacururiza isukari itangwa muri zone Nyakabiga atari iza muri zone iwacu ahubwo dusanga ari isukari isohoka ijya ahandi ibyo rero twavuga yuko atari urusaku kubera ko twarabibonye kandi twarabigenduye twarakoze ibyigwa bitandukanye n'abashefu do quartier aho twasanze hariho isukari ugasanga hariho amazina batubwira yuko abantu bari muri zone nyakabiga mubwo ugasanga abo bantu ntibabaho ndikumana twara parisema abona ko umuturama ari uko urucuruzwa rw'isukari rwugururirwa bose ayo mamonopoli aba ahari none ko leta idashyiraho ayo mamonopoli kuvuga ati sose ubonye udandana isukari niyo ibuze niyo bahaye monopoli yo kuyikura hanze ukayinjiza mu gihugu iyo sosi umuyihaye monopoli ntikora akazi neza kubera ko ihata cyangwa bavuga tuti haka abanyagihugu bagwa mu mvuriro reka abandi bizanire isukari bayinjize mu gihugu ufate monopoli uyigire mugabo abantu bace babura ibintu nturekure ati mwebwere ko mwabaye ibigaba sosi muri ko muratuma abantu basa batari n'isukari turarekuye abandi bayinjira uraye ko badaca bikubita agashi bakisubiza ku murongo bonyine nshuti nzahabu araronga ibyo bizana akarenganye mu by'ubutunzi nshuti sosiyale barodiye erega kuvuga ngo leta iri mu bintu si ukuvuga yuko biba bigira bitunganye neza abantu bahindura ingendo kuri ibyo bintu birashobora kuzana akarambaraye utashobora kumenya umukozi wa leta mukuru umudandaza byose bivangatirana haba mu gipolisi cyangwa mu basirikare mu bantu bose bose bari mu bintu by'urudandazwa iyo sosumo niyoruganize neza ingene isukari iba binaniye twese abantu batari kubaronka isukari none iyo sosumo imaniriye iyo sosumo inegurwa iremeza ko ibona nayo nyene ubukene bw'isukari yamara inasigura ko ata kibazo c'umwimbi ifise jean pierre nzobandorana umuvugizi w'ibiro vyo ku mugwa mukuru w'ubutunzi bijeje gusanganya ibikorwa muri sosumo akaba yavyemereye bagenzi bacu ba radiyo y'igihugu ibijanye n'ubukene bw'isukari bwibonekeje muri iyi minsi nivyo natwe turabarundi nk'abandi aho tubaye mu makaritsiye barabibonye tumaze kubibona rero dufatanije nabo mu ntwaro n'akamo twaterwa n'abana n'abandi baravuze tuti reka duhaguruke kugira ngo ubu bukene turiko turabona bw'isukari twige neza iyo buzanana hanyuma tugire ico dukoze hanyuma nk'uko twabishikirije mbere isukari muri sosumo mu bisanzwe nta kibazo gihari kuko isukari nk'uko twe dutegekanya kuyitanga ku kwezi ku kwezi twarayitanze turerekana ingene amezi yarenganye twayitanze dufite rero ingene isukari isohoka ku munsi ku munsi n'abayitwaye n'aho baba urumva ari twebwe iwacu n'ibintu bitomoye isukari ku giciro cashinzwe na leta n'amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ku kiro ariko hatari hake nko mu ntara za bururi mu manuko kirundo mu buraruko na cibitoke mu buraruko buciye uburengero n'umugwa mukuru wa politike gitega abanyagihugu batashimye ko amajwi n'umwidondoro wabo bimenyekana babwiye ijwi rya amerika ko kuri magendu igurwa hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi ndwi eroje urikaneza ijwi rya amerika icegeranyo c'abafaransa b'abahinga mu vy'amateka ciswe rapport du plete cemeza ko ubufaransa bwagize uruhara runini muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ariko ko butayifisemwo ubufatanyacaha abahinga mu nzego zitandukanye umunani bakomoka mu rwanda baba mu bihugu binyuranye vyo ku mugabane wa buraya bayikoze ko isesangura bavuga ko ibuzemwo ibintu vyinshi babiri muri bo baganiriye na mugenzi wacu thomas kamirindi abo nabo ni niwese maurice umwarimu wa kaminuza akaba n'umushakashatsi mu vy'indimi linguiste mu gifaransa akaba no mu bufaransa na sengiyumva nkiko umuhinga mu vya politike politologue mu gifaransa we aba muri swisse ntabwo twigeze dutandukira kubera ko nubwo raporo ishingira kuri arishive z'abafaransa ni ukuvuga ku nyandiko z'abafaransa inyandiko zigeze ku bihumbi bitandatu ntabwo ivuga ibijyanye n'abafaransa gusa iyo nyandiko ivuga abanyarwanda iyo nyandiko ivuga ibijyanye na jenoside yakorewe abatutsi kandi iyo nyandiko ikaba igamije gushyira ahagaragara impamvu zateye jenoside yakorewe abatutsi ubwo uravuga iyo raporo duclere iyo raporo ya duclere tukavuga ko rero impapuro z'abafaransa ubwazo ntabwo zihagije kugira ngo uzihereho uvuga ko ufite amakuru ahagije kugira ngo uvuge ko ibyo uvuga kuri jenoside yakorewe abatutsi cyangwa se ku ntambara yabaye mu rwanda ko byuzuye ikindi nakongeraho ni uko iyo raporo na za archive yakoresheje n'izo mu bufaransa atari zose kuko nk'iziri muri paroma mu nteko ishinga amategeko y'ubufaransa ntabwo bigeze bazigeraho nicyo gituma tuvuga ko iyo raporo ituzuye wenda ntitubigarukaho twatanga n'izindi ngero nyinshi zerekana ko eh, i- ituzuye ntabwo ivuga abafaransa gusa ivuga n'abanyarwanda ntushobora no kuvuga ibintu byabereye mu rwanda we kutavuga abanyarwanda Mm. reka dusubire kuri nsengimana nkiko muvuga ko iyo raporo ibyo- i- hari ibintu byinshi ibuzemo nabisoma mu gifaransa kubera ko mwabyanditse mu gifaransa Euh, le rapport est émaillé de manquements au niveau des faits de la présentation chronologique des événements mais aussi au niveau de l'interprétation mbivuze mu kinyarwanda ubwo ngubwo ibuzemo ibintu by'amakuru nyayo afatika ukuntu ibintu byagiye bikurikirana mu mu ngengabihe mbese mu mu matariki n'ibindi nanone no mu kubis- no mu kubyumva mbese mu kubyumvisha mu kubisobanukirwa nk'akantu gakomeye muri ibyo bintu ka mbere kaza ku isonga mwabonye iyo raporo itadoma ko urutoki wa mugani w'abarundi ni agaki
hari i- mu- i- iyi nyandiko twakoze ni inyandiko navuga eh, izinze eh, turacyakomeza eh, gukora ubushakashatsi bu- burambuye Eh, ku- tuzabo- harimo ibintu byinshi eh, umuntu abona eh, dukwiye kuzagarukaho harimo ibintu byinshi rwose bi- bibuze wavuga yuko ntabwo tuvuge mbese nko mu- kuva muri mirongo icyenda icyenda na kane Eh, ubona uruhare eh, nko mu rwanda ubwarwo byonyine mm, honyine Eh, ntabwo wumva uruhare eh, nk'amashyaka eh, ya ya opozisiyo ya- yagize mu- muri iyo kuva muri mirongo icyenda icyenda na kane Eh, kandi nabo nabo bari bari igice kindi kitari habyarimana cyangwa kitari eh, kagame eh, mvuze mu magambo makeya nacyo cyari gifite uko kibona ibintu kandi cyakoze ibintu ku buryo eh, bihinduka eh, ku buryo ibintu bihinduka Icyo ki- i- i- urwo ruhare rwose ntirugaragara eh, ntirugaragara kandi uzi ko guhera muri mirongo icyenda na kabiri mu kwezi kwa kane eh, opozisiyo eh, niyo yayoboraga guverinoma reka tubyibutse aho ngaho nanone reka tubyibutse nkiko minisitiri nsengiyaremye Yego, na yego, komeza.
Uwiringiyimana hanyuma nibo babaye ba minisitiri ba mbere aha eh, eh, bashingwa eh, minisiteri muri leta yewe kugera n'aho eh, tuvuge n'ibintu byerekeye ubutasi mu gihugu u- ah, hagati eh, hagati mu gihugu eh, byari bishinzwe eh, abantu bo muri opozisiyo umwe eh, wari ubishinzwe nk'ubu ngubu ari aho ngaho mu- ari mu rwanda niwe niwe perezida wa- w'inteko ya sena mu rwanda urumva nk- nk'ubwo rero ku- kuvuga ibyo bintu byose ibyo ntubivuge eh, ikibazo cya opozisiyo ukuntu abantu ba opozisiyo aribo bapfuye mu ba mbere hmm? Eh, nibo bapfuye mu ba mbere nubwo bayoboraga leta eh, bayoboraga guverinoma bapfuye mu ba mbere icyo kintu rero ku- ku- kubona kigiye ku ruhande eh, ni ni ibintu uh, bitumvikana ikindi ni uko eh, abafaransa bari mu rwanda yego iyo urebye ubona abari bashinzwe ubutasi baho biberaga hanze amakuru yabo yose bayavanaga mu buganda eh, yaba batavanaga mu buganda bayavanaga mu mu bubiligi nibwo bwayabahaga ariko urabona kuva muri mirongo eh, kuri mirongo icyenda intambara iba kugera icyenda na kane uzi ibisasu byaturikaga buri gihe n'iki mbese hari umutekano mukeya eh, nk'ubwo hari aho twabyanditse tuvuga hari hari eh, hari inyandiko abafaransa abantu ba- bagiraga inama abafaransa urumva ko niyo mu bintu bibuzemo n'icyo bagiraga inama abafaransa banditse berekana bya bisasu bya ibisasu byagendaga biturika hirya hino icyo gihe cyose berekanye ko ibyinshi byinshi byari byari bya fpr icyo kintu ntabwo bagishyizemo ntabwo bashyizemo uh, muribuka mu kwezi kwa kabiri muri mirongo icyenda na gatatu fpr eh, ya- ya- yagabye ibitero mu mu rwanda ishyira abanyarwanda bo mu byu- ba byumba na ruhengeri hafi miliyoni mm, hafi miliyoni rwose ba- baza bagera baza kuba mu nkambi za- z'ama- z'amafuti hano za nyacyonga eh, akandi nga duce dusoza amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane inahazwe yakoze fasil gebehu yegeranije ibiganiro byacu ku izina rya bagenzi bacu bose tubike bantu